Toon raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa gijjimaataatti galgal sa'aatii lamaa walakkaa akka sa'aatii sadiitti meetira baandii kudhan sagalee fi digdamii shan irratti Waashingtan DC irra sanii dabarsinu maantaan jalqabna. Galchuma fooliin teessan nagayaa onkololeessi sadii bara kum lamaaf kudhanii sagaliiti. VOA afaan Oromoo naayil sa'aatii fi meetira baandii irratti caqasuu jirtan anini soraa laqeeti.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan dhukkubni iboolaa biyyoota Afrikaa keessatti deddeebi'ee babal'ataa jira jedhama. Matoota odaarraa qabnu keessa tokko.
Finfinneen Irreechaa iftaanii achaantuutii fi kurfoo jirti. Gammachuu ganna dhibbi tokkoof shantamaan duubatti dhufan tanaa fi nama hedduutti Finfinnee dhimbiibamuu jira. Ministeerri barnoota akka maatiin waa'ee ijoollee isaanii dhaabbilee barnoota olaanaa seenaa irratti mallatteessan fedha. Tunin falama ta'a deemuu jirti. warri amboo gandi sadii keessi jiraatu karaan amboo baasuu fi hojiitti jiran kunin karaa kanaaf jedhaniitiin muddanii mana mootummaan nu kan keessanu baasuu jiranii jedhaniitiin yaaddoo dubbata bulchiinsi tan irratti deebi'an. Bulchiinsi damee fayyaa Ameerikaa DRC biyya Iboolaan nama hedduutti balleessi dhaqeetiin dhibama alaaleetiin karaa dhib kanaan ittisuu danda'an irralleetti mariitti wanni qaraa saana odu namoonni nutti.
Hoogganoonni Naayijeeriyaa fi Afrikaa Kibbaa gara fuulduraatti akka hookarri jibbinsa biyyoota isaanii keessatti hin kaane tarkaanfiilee qabatamoo ka fudhatan ta'uu beeksisanii jiru. Pireezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaari yeroo Afrikaa Kibbaa daawwataa jiran kanatti kana dubbatan hoogganoonni biyyoota lameenii kun. Pireezidaant Buhaariin gita isaanii kan Afrikaa Kibbaa Siriil Ramaphosa waliin arra wal ga'anii dubbachuun isaanii hookkara baatii dabre keessa Afrikaa Kibbaa keessatti geggeessame godaantota lammiiwwan biyyoota alaa yoo xiqqaate kudha lama galaafate irratti mormii biyyoota biraarraa itti ka'e qabbaneessuuf hariiroo jiru gara nagaatti deebisuuf kan fuuleffate jedhamee jira. Dhukkubni Iboolaa deebi'ee hatattamaan biyyoota Afrikaa keessa babal'ataa jira. Dhukkubni kun keessumaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti baay'ee hammaate jedhamee jira. Jilli Yuunaayitid Isteetsiin hoogganamu gareen eegumsa fayyaa naannoo sana deemuudhaan abdii uume dawaa qaqqabsiiseeyyuu haalli isaa yaaddessaa ta'utu dubbatamaa jira. Gabaasaa Biraayan Alan soraatu dhiyeessa.
Namni biyyi gaama dhiyaa yoo hedduu ollaa Butembo Koongoo gaama dhiyaa ka Iboolaan nama hedduutti fixa kana achi hin dhaqu. yoo dhaqellee falaaf waan hedduun dhaqa warri ammaan tanaaf dhufu kunilleen warri ammaan tanaaf dhufu kunilleen warri itti dhufu kana harki hin fuudhu ciqileen walitti bu'aniitiin nagaa wal fuudhanii dabran kophee fi harkuufiillee keemikaalaan qulqulleeffatan dhibakan sodaataniif akkana itti gaafatamtuun fayyaa fi tajaajila namaa ameerikaa aleeks azaariiti miilota isii guurratte ollaa buutenboo lafa iboolaan nama hedduutti fixi kan dhatteetiin biyyaan wallaanuu jirti wallaan sallee laaloo jirti.
It's an incredibly tragic situation, especially to see the children. So many, so many children. I think that probably was.
Warra cidha keessaa hedduu jira akka Aleeks Azaare jedhetti keessattuyyuu ijoollee dhibi kuniin akkana gaarigalcha arguun waan gara nam nyaataati. Ijoollee hagamitti arma dhufee asitti wallaanam jedhanii gaafachuun ammoo waan hagas caala gara nama ammeessaati. Taatullee abdiitti armaan nu dhufeedha. Ganni dabra iboolaan lafaa koongootan keessaa nama kum sadii irratti argani. Kana keessaa nama kuma lamaa dhumate. Qorsi haarayii lama dhiigumna iboolaan irratti argame keessa namaan fuudhaniitiin namaan hakimu jiran ammaan tana nama hedduu malkaa dabarsuu jira abdiin eegachuu jiranillee namni akka mulayaanzaa hugeeti faati warri qorsi kana mokaan monokoloonii antiboodii dhibbi tokkoof kudhanii afur jedhan kanaan wallaanamuu jiru mulaaziyaanaan akka namiyyoo hedduu yoo dhib kan ofirratti arge dafeetiin wallaanam gaafachuu jirti. miiloti damee fayyaa ameerikaa faatilleen waan dhiba kana hubachuu fi dhibamaa wallaanuu fi qorsa biyyaa qooduuf buteemboo dabran.
Qondaalonni poolisii Faransaay afur arra waajjira isaanii guddaa magaalaa Paaris jiru keessatti cubeen waraanamanii ajjeesamuu isaanii aangawaan waldaa poolisii dubbatanii jiran. Aangawichi Luik Travers namicha ajjeechaa sana raawwate poolisii kabiraan rasaasaan rukutamee ajjeesamuu isaallee dubbatanii jiran tiraavers akka jedhanitti namicha ajjeechaa raawwate kun qaamuma waajjira poolisii sanaati garuu madda walabaan hin mirkanoofne kun ajjeechaan sun waajjira keessatti jalqabame gara mooraa waajjirichaatti babal'achuunsaas himamee jira bulchaan magaalaa paaris namoonni baay'een ajjeefamuu isaanii mirkaneessanii jiru. mootummaan hoong koong mormiif farra mootummaa chaayinaa ookkaraan guute kabaatii waxabajjiirraa jalqabee geggeessamaa ture qabbaneessuuf jecha tarkaanfiilee akka hiriirtoonni haguuggii fuulatti hin kaa'anne dhorku fudhachuudhaaf deemaa jiru. Maddeen oduu akka jedhanitti hoogganaan olaanaan Hong Kong Keerii Lam arra waaree booda eega mana maree magaalattii olaanaa waliin mari'atanii booda uggura kana labsuuf jiran. Uggurri fuula haguuggii dhorku kun ugguraalee kabiroo kanneen labsii hatattamaa akka sochiin ugguramu fi tarkaanfiileen kabiroon fudhatamu taasisanillee of keessaa qabaachuu mala jedhamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
raadiyoon vii'oo'ee sagantaa afaan oromoo caqasuuf jirtan. gara qophii irreechaatti dabarra ganni dhibbi tokkoof shantamaan duubatti itti deebi'an akkuma taphaatti as hin geenye horii finfinnee nama miliyoonaa oli yookaan ammoo kum dhibba hedduu simachuuf hurfoo jira haa qabu farda bororaan haan daama ofii guurratee haan collee faatee dhufa. Haan ammoo uruuf maratetti hubbaar qomatti keeyyatetti teerris gurmurraan buufatetti mooyyalisoo faanatti keeyyatetti hidhaa afaan goodaa keeyyatetti lichoo fi horooroo harka qabatee dhufuullee oolu. Haan ammoo shiiduu fi wilkii leensoo fi waan qabu hidhatetti namuu ejaajjachaa dabraan yoo hedduu tanuma arginaallee. Namuu wamu qabuun irreechi baranaatti finfinneetti dhimbiibamuu jira. Waaqu fi yaammatetti hoblee taphatetti galateeffatetti gargaari gala. Qophiin jirtu maal fakkaatti? Fooramiin irreechaa maan maan mari'ate? Muktaar Jamaal finfinnee dubbifne nugusuu gaba gaafate.
Gabaasaa keenya Muktaar Jamaal jalqaba baay'een si galateeffadha. Mee oolmaa finfinneedhaa fi qophii irreechaan qabatee jiru gabaabsitii naa ibsi.
Galatoomi nugusuu baay'ee ulfaadhu. Irreechi sanbata xiqqaa Finfinneetti sanbata guddaa immoo Bishooftuutti kabajamuudha deemu kana jala bultii guyyaa lama sadi hafeetu magaalaan Finfinnee keessummoonni hedduminaan galanii baay'ee akka malee hin jirti. Keessattuu magaalaan Finfinnee naannoon addababayii masqalaa akkasumas ammoo naannoon giddugala aadaa Oromoo fi gama hanga boolee naannoo milineem hoolii yookaan immoo galma milineemiitti illee sochii baay'eetu jira. Uffanni meeshaa aadaa garaagaraa hin gurguramaa. Sirboonni afaan Oromoo hedduminaan dhaga'amu. Baay'ee hawwataadha. Akkasumas immoo dhimma nageenyaa irratti wantoota baay'ee sochiin gaariin jiraachuusaa taajjabeetiin hin jira. Hanga ammaallee qaamoleen nageenyaa wantoota shakkan jiraannaan itti siqaniitiin hin dubbisu. Seensa magaalaa Finfinnee afran irratti iyyuu sakatta'iinsi jabaan jiraachuu guyyaa har'aa kanallee ganama kara naannoo ciccigaa yookaan immoo tulluu diimtuurraan seensisuurraan arguu danda'eetiin jira. Sirni guddaan guyyaa har'aa kana ture fooramii irreechaa nageenyaa fi tokkummaa kan jedhu hoteela shaaraatanitti qophaa'e. Fooramii kanarratti illee qorannaaleen garaagaraa qophaa'aniitiin jiru. Keessattiyyuu sirna gadaatii fi ayyaanni irreechaa tokkummaadhaaf nageenyaaf akkamiin gumaachuudha danda'u. Bu'uurri isaallee maal fakkaata kan jedhu hayyoota garaagaraatiin qophaa'ee deebiileen yaanni mariin irratti taasifameetiin jira. Isa kanaan wal qabatee fooramii kanarratti yaadaa fi akkasumas immoo qajeelfama bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa maal hojjetaallee jira kan jedhaniitiin kaasan ittaanaan pirezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa sirna gadaa bu'uura hawaasaa akka qabatu taasisuu keessatti hanga kaarikulamii yookaan immoo sirna barnootaatiin illee walitti makaniitiin hojjechuudhaaf bu'uura sirna barnootaa gaafa qabateetiin jedhe loonni sirna gadaa sirrii isaa duukaa barataatiin akka dhufuuf illee shoora akka taphatuuf kan hojjetamu ta'ullee dubbataniitiin hin jiru. Irreecha Finfinnee bara kanaa kabajuudhaaf illee akkasumatti qabsoon guddaan aarsaan guddaan taasifame mirga isaa argachuudhaa eegale jechuudhaan kan kaasan obbo Shimallis Abdiisaa qorannaalee kanneen keessatti waan jabaatu ka'eetiin jira. Dhimmoota gama biraatiin ammoo asuma irratti kan argamaniitiin jedhan ministeera aadaa fi turizimii kan federaalaa jechuudha aadde Hiruuti. Addee Hiruut dhimmootni bal'inaan keessatti iyyuu isaan irratti xiyyeeffatan fooramii irreechaa irratti argamaniitiin ayyaanni irreechaa akka aadaa uummata Oromoo hammachuu obbolummaa fi jaalalaan kan sirriitti beekamudha. Kanaaf saboonni sablammoonnii fi uummattoonni Itoophiyaa gama biraallee irratti argamaniitiin akkaataa ittiin kabajuu danda'an irratti affeeranii kan uummata guutuu ta'uusaallee adeemsisaatu mirkaneessaadhaa fi agarsiisaadha yaada jedhuu dhalleedha kan isaan kennan.
Uummanni karaa Finfinnee gashan hundumaan atiin keellaa shananuudhaan bal'inaan galaa jira naan jette poolisiin Oromiyaas haa ta'u poolisiin naannoo Finfinnee ibsa baasaniiru natti fakkaata. Kanarratti odeeffannoo qabdaa?
Ibsa bahe kanarratti keessattiyyuu dhimmoota haala sochii nageenyaatiin wal qabatee kanaan durallee dhimmoota gama bulchiinsaatiin illee walqabateetiin hin ka'aatiin hin jirudha. Of eeggannooleedhaan walqabatee of eeggannoo wantoonni shakkisiisu jiraannaaniin qaamoleen irreecha kana hordofan akkasumas immoo hirmaattonni illee poolisiidhaaf foolleedhaaf qaamolee dhimma kana achitti qindeessaniif akkaataa eeruu kennuu danda'an irratti kan hirmaachuudha danda'anii fi akka gumaachanilleedha waamichi kan dhiyaataatiin hin jiru. Keessattuu inni gama biraa irreechi aadummaa isaatiin wal qabatee muuxannoon waggaa darbeerraa bishooftuurraa fudhatame guddaan saamaa inni bakka irreechaa jila san kallattiidhaan achitti nageenyummaa isaa kan mirkaneessu qaamolee hidhatan yookaan immoo poolisoota osoo hin ta'in foolleedha. Foolleen hedduminaan filamaniitiin guutuu Oromiyaa keessaa bulchiinsa magaalaa Finfinneeti sirriitti qophaa'aniitiin jiraachuu isaanii abbootiin gadaallee isaatiin hin turanii bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa illee akkasumas immoo gama qaamolee nageenyaatiin illee inni kun baay'ee abdachiisaa ta'uu isaati kan kaafameetiin hin jedhe akka fakkeenyaatitti yoo fudhatameetiin hin jedhe kutaa magaalaa Boolee qofarraa gara Foollee kuma lamaatitti xiqqaatutu dhiyaatutu akka qophaa'eetiin hin jirudha kan himamu inni kuniyyuu walumaa galatti dabalamee qaamolee nageenyaa tumseetiin hojii gaarii hojjechuu akka danda'udha kan abdatamee gamaatiin hin jiru.
Tole dhumarratti sa'aatiin keessa gabaabaadha nuti sa'aatii dhumaatti bilbilee Muktaar hoppulii wanti hundumtuu nagaadha jedhee yaada amma ammaatti rakkoon uumame jedhamee gabaafame jiraa?
Wanti tokko hanga ammaatitti wanti dhaga'ame hin jiru nageenyummaan isaa baay'ee gaariidha. qaamoleen nageenyaatiin hawaasni tasgabbiidhaan deema waan hundayyuu of duuka cinaa saalaalaatiin deema waan ta'eef hanga ammaa hammeenni tokko illee wanti dhaga'amee fi mul'atame arginu hin jiru.
Muktaar Jamaal yeroo gabaabaa kana keessatti odeeffannoo quubsaa akkas nu laachuu keetii fi baay'een si galateeffadha. Uummati keenyas ayyaanni irreechaa kun ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Ulfaadhu Muktaar.
Horbu'anitti bisaan facaafatanitti eebbifatanitti gammachuun gargari galan tuni amalumaa irreechaati. Sirba kabbadaa wayyaa isaa kan hirsanii kennare.
Adaan ofii nama boonsaa gaafa malkaa keetee turee seenaa oromoosa darbeeffanii boo'ee maraachaa turee turee adaan keenya gabbina oromiyaa tola argina. Adaan ofii nama boonsaa gaafa bulchooftu irreecha guddaa anniisa keenurra naannessii waan oromoosa tinnaa fi guddaa adaan keenya gabbina oromiyaa tola argina. Adaan keenya gabbinaa gaafa reecha samalkaa. Oromoo hunda wal argaa. Gaafa reecha satulluu. Roobni rooba cinturruu. Jiidha harkatti qabatee. Oromoo waaqa kadhatee. Duumessaa lafa gaa. Roobaan lafattee jenna. Adaan keenya gabbinaa Oromiyaa wal argina. Adaan keenya gabbinaa Oromiyaa wal argina. Adaan keenya gabbinaa Oromiyaa wal argina. Adaan keenya gabbinaa Oromiyaa wal argina. Akka ilmaallee jaajooma nuu guddande akka ilmaan kanniisaa bookaa nuu guddande Oromiyaa kunnee bulchiisa miitaane jaajoollee Oromoo yoomnarraa wal baane Booranaaf bareetu yaadaan tokko taane. Akka ilmaallee jaajooma nuu guddande akka ilmaan kanniisaa bookaa nuu guddande Oromiyaa kunnee bulchiisa miitaane jaajoollee Oromoo yoomnarraa wal baane nuti daawwan keessaa ilmaan kuusi dhageessa. Waaqa uumaa sitti boonyaa waaqeffataan Oromoodha. Seera keenya waaqa waamnaa malkaatti tokko tulluudha. Baay'inni keenya urjiidha. Urjii samiirra facaate. Eebbaan horree lafa guunne. Dachaan Oromiyaa badaate. Mareeyo mareeyo mareeyo. Adaan ofii nama boonsaa gaafa malkaa keetee turee seenaa Oromoo sadarbeef. dhufanii bu'ee marachaa ture. Aadaan keenya gabbina Oromiyaatti wal argina. Aadaan ofii nama boonsaa gaafaa bulchooftu irreecha guddaa. Addiisa keenurra naannessi waaqni Oromoo saaxinnaa fi guddaa. Aadaan keenya gabbina Oromiyaatti wal argina. Aadaan keenya gabbina gaafa irreecha malkaa. Oromoo hunda wal argaa. Gaafa irreecha tulluu. Roobni rooba.
Akilmaan kinniisaa bookaan akilmaan nyeencaa fooniin as genne jedha kabbadaa wayyeessaa sirbisaa kaa irreechaaf jedhee baranuun baas kanaan hin galateeffanna. Raadiyoon viiyoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Amboo dabarra. Karaan guddaan amboo baasuu jiranii akka warri lafaa jedhutti hagi tokko jedhutti nama hedduu mana keessa oofu. warri rakkootan himate mana kireeffannee keessa jiran kan mootummaan nuu kenne keessa ariifadhaa baanuun jedhanii jedha rakkoo tana warra ganda duwwa sadiitti himate bulchiinsi magaalaa amboo ammoo falitti barbaaduu jirraa jedha nakoor malkaan nu erge.
Magaalaa Amboo ganda 03 barmaatiin bakka araadaa jedhamee waamutti sababa ijaarsa daandii asfaaltii haaraan rakkoo nurra ga'uuf deemaa jedhan ibsanii jiru jiraattotni akka maqaan isaanii hin caqafamne gaafatan.
Amma daandii kana uummata kanatti qabsaa'ee daandiin qabu ibsaan qabu akka hojjetamu mootummaa gaafateera. Dhuguma daandiin kun immoo baay'ee nu barbaachisa. Daandii malee biyyiin guddattu. Innaa mootummaan jabaatee daandii kana calqabsiisu nuti immoo cina dhaabbannee gargaaruun nurra jira. Garuu rakkoon keenya maalinni naannoo kana keessatti akkuma argitan kunuu daandiin innaa jeeqsu namoota asii ka'an kanaaf waan mijaa'ee hin jiru. Bulchiinsi magaalaa namoota kanaaf iddoon kennine dursee ittiin ibsines ittiin himamnes dingatumarra ka'aa jedhe eessatti eessa deemnaa eessatti kufnaa umaa hin qabnu iddoo kufnu hin qabnu jechaa iyyaa jira dhuguma. Iddoo tokko hin qabnu kana waan nuun jedhan hin qabnu. Kaan immoo gimmita kennaniiru ilaalaniiru tilmaama kana. Tilmaamni kun quubsaa miti. Tilmaamni kun seeraan naan tilmaamamneedha. Kan nurratti tilmaame bismaarri meeqa gatiin ammaa fi gatii duriin nu tilmaaman. Kunis miidhamneerra amma jigsaa jedhan koomii dhiyeessineerra kana rakkoon kun amma dukkana keessa manni jigaa jira eessa gallaa kana gaaffiin uummata keenya.
Misooma kanammoo argachuu keenya baay'ee itti gammanna. Nuti misoomaaf gufuu miti yoomiyyuu safarri keenya safara hiyyeessaati. Safarri kun farsooma. gurguraa araqee gurguraa biddeena duwwaa gurguraa harkarraa gara faaniiti malee wanti inni maarrabii isaa irratti guduunfatu hin jiru amma kanaaf yoo kiraa fudhanne eessa teenya safara kana gabaannuu bareera ammalatti maal kaffallaa maal nyaannaa maaliin jiraannaa kireeffannee taa'uudhaaf immoo birrii hin qabnu maaliin teenya waan nyaannee bullu hin qabnu kan rakkattu ijoolleen keenya yoo otoo iyyeessa ta'uu baannee abra nufaana galtee ijoolleen keenya nufaana rakkatu dargaggeessi keenya kan kana dura dhumeerra kan kana dura immoo reebameerra kan kana dura immoo rakkate ala too bulee immoo hannaaf ala bulee jedhu ammas alatti. reebu ijoollee keenya nu jala.
Nama meeqa taa'amu haala kanaan amma rakkoo kanaaf kan Amma saaxilamu?
rakkoon keenya kan ta'u kana nama dhibbaan ta'a akkasumas namni naannoo warra dhibbaan ta'a maatii malee ammi kun namni maatii shan qabu jira namni jaha qabu jira namni saddeet qabu jira namni kudhan qabu jira.
Jiraattotni kunneen waan bulchiinsi magaalichaa osoo mana keenyarraa nu buqqisin akkasumas mana keenya nu duraa hin jigsin nuuf gochuu qabaa jedhanis ibsanii jiru.
Amma kana lafa immoo fudhadhaa abbaan dandeessan ijaarradhaa jedhan lafa kana inni lafarraa buqqa'es wayittuu sharaa waxxaratee jiraata lafa kana otoo arganne boru kan keenya kan keenya jenne sharaa irratti waxxarannee jiraanna lafa kana nu agarsiisaa jenneen lafa kana ammas hin agarsiisnutti iddoo ta'e kireeffadhaa taa'aa amma kana keessaa gaa lafa keenya sana isa bulchiisti magaalaa beek kaartaa keenya wajjin maaliif nuun kennine maqaa keenyaan lafti kan dhahame sana nuu kennuu qabu jennaan.
Gaaffiin isaan dhiyeessan yoo deebii argateef haal duree tokko malee mana gandaa kaffaltiin keessa jiraatan gadi lakkisanii bahuudhaaf qophiidha jechuun ibsan yeroo hojiin bakka biraatti mana ijaaranii qubsiisuu geggeeffamullee hariiroon ollummaaf hawaasummaa barootaaf ittiin jiraanne jedhan akka hin diigamne gaafatanii jiru. Bakka bu'aan kantiibaa fi itti gaafatamaa waajjira mana qopheessaa magaalaa Amboo obbo Tufa Abdii komii jiraattota ganda 03 naannoo Araadaa jedhamee waamu kanaa quba qabaachuu himanii jiru. Bulchiinsi magaalaa maaliif osoo namoota kanaaf haala hin mijeessinii fi yeroo gahaa hin kenniniif murtoo manni isaanii akka diigamutti seenee jedhuuf deebii kennanii jiru. Lakkoofsa namoota rakkoo kanaaf saaxilamanii qulqulleessanii kan himan ta'uu dubbachuun rakkoon isaanii garuu hubatamee waan isaaniif yaadame jira jechuun dubbatu obbo Tufaan.
Daandiin gamshuu bayyaneetiin magaalaa Ambootiif carraansaa kennamee hojiinsaa eegalee ture. Wixinnaatee amma oggaa arfaffaa eegaleera. Hojiin amma ammaatti hojjetame parsantaadhaan olaalame parsantaa digdamaa gadi kan jiru. Sababa kanaaf immoo kontiraaktarri kunis amma sadarkaa abdii kutee kisaaraa baay'eedhaaf saaxilamuu isaatirraa kan ka'e piroojektii magaalaa kana gubbaarraa qabu addaan kutee deemuudhaaf sadarkaa irra ga'ee irra jirra. Sababuma hanqinaalee akka caalu naannoo hooggansaa jirurraa kan ka'e namoonni iddoon kennamee fi bakka sanitti ce'uu hin dandeenye. Amma immoo rakkoon kun dhiibee dhufee misoomni kun magaala kanarraa sadarkaa ka'uurra waan ga'eef rakkoonsaa akka caalu hooggansa biraa akka jiru hubanne hawaasa keenya immoo rakkoon nutti deemu kanas hubachiisati namoonni fedhii isaaniitiin mana isaanii otoo yeroon illee hin kennaminiif. Kana amanee namni mana isaa diiggachaa tureera. Amma iddoo ganda duwwaa sadii naannoo araadaa jedhamu kana waan wal qabatu rakkoo maaltu jira. Namoonni kun baay'inaan namoota gabaa keessoon daldalanii jiraatanidha. Namoota harka qalleeyyiidha. Kanarraa kaanee nuti maali kan goone warra mana ijaarrachuu danda'aniif bakka itti ijaarratan lafti qophaa'eera. Warra ijaarrachuu hin dandeenye immoo manni ammaaf deeggarsa garaagaraatiin ijaarramaa jiru jira. Yoo xinnaate mana abbaa warraa dhibba tokko qabachuu danda'u. Isa keessatti galchina. Ammasitti garuu mana kiraa keessatti warra hin dandeenye ofii keenyaa mana kiraa fuunee fi akka achi keessa jiraatan. Warra immoo humna qaban xinnaa ta'uu guddatu gadi bahanii kireeffatanii nama jiraachuu danda'an yeroodhaaf yeroo gabaabaadhaaf misoomnan bookuun ka'uurra amboo jedhaa rakkadhaati. Firattis haa ta'u, ollaattis haa ta'u, bakkuma aftan sanittis xiggii qabadhaati, daasii buufadhaati, amboo jedhaati yeroodhaaf rakkadhaa.
Yeroo kennuun dhabuun maaliin irraan kan ka'e?
Inni sirruma amma kanaafuu magaalaan baasii hin malleef akka saaxilamu kan ta'e mataansaa namichi sun piroojeektii kana qulqulleessitanii amma fulbaana soddomaatti nutti hin kennitan taanaan gadhiisee hin deema dirqama koofii dheeraadha. Namni kun gadhiisa taanaan immoo nama kana deebifnee sirriitti hin deebifnu hin qabu rakkoon isaan keenya waan ta'eef.
Yoo mari'attani qaama ijaarsa daandii kana fudhate wajjin haalli ittiin yeroon isaa hamma namoonni kun qophaa'anitti hamma hojii manaas hin jettan sadarkaa dhumutti yeroo gabaabaas ni kennuu hin danda'ani.
Ena wanti rakkoon uumamaa inni walamantaa dhabuun uumameera. Walamantaan sun waan irrachaa dhufeef tole jedhanii nu fudhachuudhaaf hin dandeenye. Kanaaf amma dirqamnee otoo hin jaalatin gara uummata keenya nu rakkadhaa gara jedhutti kan dhufneef kanaaf.
Namootni tokko tokko ammoo beenyaas fudhatanii waadaa galan raawwachuu didanii mana hin diignu kan jedhanis nu mudataniiru jedhan seeraan akka isaan kaasan taasisneerraas jedhan komiin beenyaan waggaa lama dura kennamee gahaa miti jedhu garuu yeroo kanatti hin keessummaa'u jedhan obbo Tufaan namootni tokko tokko mana mootummaa kireeffatanii hojii mana sanarratti babal'isoo hojjetaniif beenyaan akka kaffalamuuf gaafatan illee yeroo hojii bu'uura misoomaaf qabeenyi isaanii ka'u akka beenyaan hin kaffalamne dambiitu dhorkaa jechuun kan isaan dubbatan namootni komii akkasii kaasan muraasni. hidhamaniiru jedhamee kan odeeffamaa jiru sobaa jechuun dubbatan obbo Tufaan raadiyoo sagalee ameerikaaf naakoor malkaa amborraa.
Raadiyoo vii'oo'ee sagantaa afaan oromoo caqasuuf jirtanii qophii teenee eegii jalqabne daqiiqaa 20 wayii yaane waan hafe dabargar daqiiqaa torbaatti nu hafe. Barattoota dhaabbilee barnoota olaanoo galan dhimmi isaaniitiif maatiin mallatteessuu malee jedha ministeerri barnoota tuniin falamaa uumuu jirti ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota ammoo itti gaafatamuu waliin qabaachuu fi haalin baruuf barsiisullee miyyeessuu fi tumta'uu maltee jedha muktaar jamaalitti nu erge.
Barattoota bara kana gama dhaabbilee barnoota ol'aanootitti galan guci waliigaltee maatiidhaan guutameetiniin barattoonni qabatanii gama dhaabbileetitti akka deeman dirqisiisu. ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanootiin baheetiniin qajeelfamni isaa hojiirra oolaa jiraachuun qaamolee garagaraa falmii fi mata duree dubbiitiif affeeree jira yaadonni guca waliigaltee maatiin mallatteessuu kuniin walqabateetiniin ka'an mallattoon maatiin mallatteessu barattoonni akka mirgoota isaanii hin gaafanne ukkaamsuu fi cunqursuu dhiibbaa xiinsammuu irratti geessuu fi kanneen biroo akka sodaatitti kan ka'an yoo ta'u. kanneen ija gaariidhaan laalan ammoo maatiin itti gaafatamummaa waliinii akka fudhatuu fi ilmaansaa dhiheennatti akka hordofuufillee haala gaarii mijeessa jechuudhaanillee kaasaniitiniin jiru obbo Awwal Abdushakuur bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi kanneen biroo manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa garaagaraatti hoggansa ta'uudhaan bakka adda addaatti hojjetaniitiin jiru adeemsonni itti gaafatamummaa barattootaatiif maatii mallatteessisuu kun manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa dhuunfaa magaalaa finfinnee hedduu keessatti kan baratamee fi muuxannoon gaariilleen kan irraa mul'ate jechuudhaan kaasan.
Ijoolleen kunniin amala adda addaa qabanii nullee mallatteessisaa turre nutu praayiveet iskuuliin keessattuu finfinnee irratti akka waggaa baay'ee hojjedhe maatiillee isaanillee dogongora tokko akka hin uumamne seerri mana barumsaa akka hin cabne akka ilaalcha kootiitti mootummaallee kanuma godhuu barbaade natti fakkaata. Kana godhuu isaa mootummaa baay'ee deeggaraan mootummaa caalaas kan ijoollee isaatiif dhimmamu maatiidha. Maatii irra dhagaa. Mootummaarra ijoolleen maatii sodaattis maatii dhageettis. Seera kana yoo mallatteessisanii seensisanii ijoolleen hojii isaanii barsiisuu isaanii yuunivarsiitii ganama seenanii bahuu isaanii maatii waan hordofuuf waan gorsaniif kanuma natti fakkaata.
Namni gama biraa yaada kanaan faallaatti dhihaatan ammoo Dr. Roobsan Margoo Yuunivarsiitii Arsiitti barsiisaa sirna barnootaati. Dr. Roobsan barattoota kaayoo barnootaa osoo hin ta'in kan biraa qabataniitiin dhufan sirreessuu fi akka daandiitti galan taasisuu keessatti adeemsi kun bu'aa kan qabu ta'ullee hedduu barattootaa irratti rakkoo xiinsammuutii fi sodaa mirga ofii gaafachuullee kan irratti uumu ta'uudhallee kaasu.
Hunda isaa akka dirqiitti mallatteessisuun yaanii xiqqoo tokkoffaa akkuma mirga dhuunfaatti illee sirriin ittiin fakkaatu lammaffaa immoo inumaa namni akkasii si keessa galullee gochuu danda'a. Watar taayitan ta'e namni hundi dirqamee wanta kana mallatteessisuun guutummaan guutuutti gama kootiin waan fudhatama qabu natti hin fakkaatu jechuudha. Dirqisiisuun dirqama biraa yookaan immoo xiiqii biraa dhashaa waan ta'eef akkuma waliigalaatti yoo akka koo adeemsi kun otoo dhaabatamee laalamee gaarii natti fakkaata.
Yaadota kanneen irratti deebii akka nuu kennan ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanootti gorsaa ol aanaa ministirichaa Dr. Dalasaa Bulchaa gaafannee jirra. Dr. Dalasaan akka kaasanitti yaadni bu'uura waliigaltee maatii mallatteessisuu kun gaariirraa kan ka'ee fi itti gaafatamummaan mallattoo kunillee kan maatii qofa osoo hin ta'in sadarkaa garaagaraatti namoota adda addaatiif kennamuu dhalleedha jechuun kaasan.
Maaliif mallattoon waliigalteen barbaachise yeroo jedhamu barbaachisummaan isaa tokkoffaa maatiin mucaan koo maal hojjeta kan jedhuuf atleast kan sirni ta'e dhimma kana hordofuu danda'u yoo dhimma kana keessa seenedha jechuudha. Maatiin waan mucaan isaa yuunivarsiitii keessatti hojjetu hordofuufi. Lammaffaa adiministireetiivli kan seeraatu hin ta'e adiministireetiivli yoo kana guuttatee dhufe qofadha kan inni doormii argatu kan inni sirna barnootaa keessatti tajaajilamu kan jedhu adiministireetiiv waan irraa eegamudha malee kuni karaa seeraa miti.
Dooktar Dalasaa amma achirratti maatii yoo jennu barataan yuunivarsiitii galu hundi maatii qaba jechuu danda'ama. Maatiin qabu taanaan immoo eenyutu bakka bu'eetti ni mallatteessuufii danda'a.
Fakkeenyaaf aanaa itti baratan sanarra deemanii jechuudha. Tokko barsiisonni isaanii rekaganaayiz godhanii jennaan aanaan itti mallatteessee erguu danda'a. Baay'een namaa garuu yoo xinnaate xinnaate nama wajjin hin jiraatu qaba. Haa ta'uuti garuu aanaan kana rekaganaayiz godhee dhimma akkas akkasiitiin qobaasaa nama jiraatu jedhee itti mallatteessee aanaan ergee xalayaa dabalataa barbaadaa jechuudha.
Inni gama biraa immoo keessattiyyuu maatii haala kanaan mallatteessuun Dhiibbaa xiinsammuu barattootaa irratti rakkoo guddaa qabaa dhiibbaa geessaa akka barattoonni yoo waa rakkatan mirguma ofiituu hin gaafanne isaan mataa qaqqabachiisuudhaaf carraallee banaa kanneen jedhanii immoo gara biraatiin ilaalan jiru. Isa kan akkamitti ilaaltu?
Gonkumaa kana wajjin waan wal qabatu miti. Barataan bar iddoo tokko tokkotti waan maatiin hin beekne keessa oola. Birrii kumaatamaan itti argamaatiin garuu waan sababa sana hin hordofne lammata kana duwwee goonan nuti baay'ee wayii seentarii faamiliilee yuunivarsiitii keessatti istablish gochuu akka isaan hordofan odeeffannoo qabaachuu qabu waan dhalli isaanii keessa ooltu waan mucaan isaanii keessa ooltu kanaaf maleessaa karaa kamiin iyyuu barataa kan ittiin jedhuun qabu garuu rakkina addaa keessa yoo gale yooma barataa rakkina addaa keessa galalee yuunivarsiitii sana gaafachuuf illee odeeffannoo karaatti argatanidha jechuudha akka isaan hojjetaman kanaa kanarraa kan hafe dhaqaala xiinsammuu isaanii miidhuun miidhoonkumaa miti kan inni foormichi qophaa'e.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Dhaggeeffattoota keenya oduu amma nu dhaqqabeensiin dhageessisaa ayyaana irreechaa danquudhaaf kan karoorfamanii turan meeshaalee waraanaaf boombileen to'annaa jala oolfamuu isaanii poolisiin federaalaa Itoophiyaa amma beeksisee jira. Meeshaalee waraanaa sana galchuudhaaf kanneen yaalaa turan shakkamtoonni sagal to'annaa jala oolfamuu isaaniis ibsi koomishinichaa beeksisee jira. Gama biraatiin hirmaattonni ayyaana irreechaa sochiilee sirna ayyaanichaa gaafatu ala. sochiilee adda addaa gochuurraa akka of eeggatan gochaalee nagaa uummataa booressaniif jeeqanirraa akka of qusatan koomishinichi ibsee jira. Gara oduuwwan gara biraattan seenaa dhukkuboonni iboolaa deddeebi'ee atattamaan biyyoota afrikaa keessatti ka'aa ture ammas babal'achuun isaa himamee jira dhukkubni kun keessumaa riippaabilikii koongoo keessatti baay'ee hammaachuun isaa beekamee jira oduun ammaaf qabnu kanuma.
qophiin tentaardhaalleen tanumaa nagaa keessu nu bula sagantaa faanaa maaraatti taana qophii boriitiin walti dachaana ansoraa laafeeti.